turashimye kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda naho tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu ingingo nkuru nkuru ziyagize u rwanda rwiyamiriza ico rwita uguhengama k'ubwongereza mu kibazo c'intambara yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubwongereza ruhiga kurushira mu bihano kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu ibyo ngibyo ntabwo dushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se eh, isura u rwanda rufite mu mahanga ubu ni olivier nduhungirehe ni umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu yavuga ico u rwanda rwasubije ubwongereza mu itangazo bwasohoye muri sudani indege ya gisirikare yagize impanuka ihitana abantu mirongo ine na batandatu mu micungararo y'igisagara ca ondurman aha muri amerika naho umuntu umwe mu bagera ku ijana na mirongo ibiri bamaze kumenyekana ko banduye indwara y'agasama yitavye imana dusubiye gato muri afurika ibihugu bitandukanye birimo amerika ntivyitabira inama y'abashikiranganji bajeje ubutunzi mu bihugu bitunze gusumba ibindi iri kwibera muri afurika y'epfo idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya musangwa ikaze kandi mwakoze kumviriza ijwi rya amerika reka amakuru yacu tuyahere mu gisagara ca omburman muri sudani aho indege ya gisirikare yagize impanuka ihitana abantu mirongo ine na batandatu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi
indege yahanukiye hafi y'ikibuga cy'ingabo z'igihugu cyo mu mujyi wa kabiri mu bunini omdurman akanya gato cyane imaze guhaguruka guverinoma ivuga ko abapfuye mirongo ine na batandatu ari abasirikare n'abasivili barimo abagore abana n'abavandimwe batanu na major general bahra ahmed uyobora igisirikare cyose gishinzwe umurwa mukuru w'igihugu khartoum abandi bantu icumi bakomeretse indege yangije kandi n'inyubako kuko yahanukiye ahantu hatuwe cyane mu nkengero z'umujyi guverinoma isobanura kandi ko iyi mpanuka ishobora kuba yatewe n'uko indege ubwayo yari yifitiye ibibazo by'imikorere iyi mpanuka ni imwe mu zihitanye abantu benshi muri sudani nyuma y'iya gisivili ya sosiyete sudan airways yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yishe abantu ijana na cumi na batandatu
muri afurika turaza gusubirayo handi hato tuvuye mu burengerazuba bwa leta ya texas aha muri amerika aho umuntu umwe yahitanywe n'indwara y'agasama amaze kumenyekana ko banduye muri iyo leta barenze ijana na mirongo ibiri ejo ni mukankusi uwo murwayi wapfuye yararwariye mu bitaro abaye umuntu wa mbere kuva icyorezo cy'iseru cyadutse mu kwezi gushize ibijyanye n'imyaka y'umurwayi wapfuye mu ijoro ryakeye ntibyari bisobanutse ibitaro by'abana yararwariyemo mu mujyi wa rubok ntibyahise bisubiza ubwo byari bisabwe kugira icyo bivuga abarwayi ijana na makumyabiri na bane nibo bamaze kugaragaraho iseru muri komini icyenda za leta ya texas nk'uko ishami ry'ubuvuzi rya leta ryabivuze kuwa kabiri hari kandi n'abandi bantu icyenda barwaye indwara y'iseru mu burasirazuba bwa leta ya new mexico iseru ni indwara iterwa na virusi ifata mu myanya y'ubuhumekero ishobora kuba mu mwuka amasaha agera kuri abiri abantu icyenda mu icumi bashobora kwandura iyo virusi igihe bagera aho bahurira nayo nk'uko ikigo cya amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara kibivuga abana benshi bazakira indwara y'iseru nibayirwara ariko bashobora guhura n'ingorane zikomeye harimo indwara y'umusonga ubuhumyi kubyimba mu bwonko ndetse bishobora no kubaviramo urupfu iki cyorezo kirimo gukwirakwira cyane mu baturage mu gace karimo imijyi mito itandukanye ariko irimo abantu bahuzwa n'ibintu bitandukanye nk'imirimo insengero n'amaduka y'ibiribwa hamwe n'ibindi bikorwa bya buri munsi
ejo ry'amerika turabandanya n'amakuru hirya nino ku isi abashikiranganje bajeje ubutunzi mu bihugu bikize gusumba ibindi ku isi n'ibiri mu nzira y'iterambere bihurikiye mu murwi wa G20 bari mu nama y'iminsi ibiri iri kwibera muri afurika y'epfo amerika ntiyitabiriye iyo nama thomas kamirindi arabandanya ino nkuru iyi nama iramara iminsi ibiri uretse abanyamerika mu bandi banze kuyijyamo harimo n'abashinwa abayapani abahinde abanyakanada n'ab'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bahagarariwe n'intumwa zo ku zindi nzego zo hasi minisitiri besant yasobanuye ko atagiyeyo kubera indi mirimo myinshi arimo i washington iyi nama irimo n'abayobozi ba banki nkuru z'ibihugu bya jeva uw'iya leta zunze ubumwe za amerika jerome powell n'iyu w'umuryango w'uburayi umutegarugori christine lagarde bo bariyo ku babikurikiranira hafi ibi byerekana ko ibihugu makumyabiri bya mbere bikize ku isi bitavuga rumwe ku bibazo bitandukanye cyane cyane bibiri perezida Cyril Ramaphosa wa afurika y'epfo mu izina ry'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ashyize imbere muri manda ye ni ibibazo by'ukuntu ibihugu bikize bikwiye gushora imari mu bikorwa byo kurwanya ihindagurika ry'ibihe ivugurura ry'imikorere y'ibigo by'imari igushamo ibihugu bikennye kugeza ubu no kurwanya ubukene muri rusange kuri perezida Ramaphosa bakwiye kwikubita agashyi nk'uko yabivuze mu ijambo rye ryo gufungura iyi nama
ntabwo twihuta bihagije ntitwihuta n'ingufu zikwiye kugira ngo dukemure ibibazo byugarije isi tugomba gukorera hamwe kurushaho kugira ngo tuzamure imibereho y'abatuye isi ariko cyane cyane abazadukomokaho mu myaka yose iri imbere but more importantly to protect future generations.
ibihugu makumyabiri bya mbere bikize cyane ku isi byihariye ubukungu ku rugero rwa mirongo inani na gatanu ku ijana na mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'ubucuruzi n'ubuhahirane rusange by'isi yose perezida Ramaphosa azayobora jeva muri uyu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ano makuru yose muheje kumva ijya nino ku isi n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com aderesi ya yutube yacu instagram facebook na x ni vowa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu y'imigenderanire hamwe n'umutekano ubwongereza busaba u rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kandi vyihuse bika- bitagenze uko bugafatira ibihano ico gihugu biri mu itangazo ubwongereza bwaraye busohoye aho bwadondaguye impungenge zerekana ico bugona ku kibazo c'intambara ibandanya mu burasirazuba bwa kongo ku ruhande rwa leta y'u rwanda yishura kuri iryo tangazo yavuze ko iba ibabaje nico yise uguhengama k'ubwongereza eh, ivuga ko eh, buhengamiye ku ruhande rwa Kongo umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ari Geneve mu Suisse mu nama ya komisiyo ya ONU hijeje uburenganzira bwa muntu yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
nk'uko twabitangaje ejo mu itangazo twashyize ahagaragara iki cyemezo twacyakiriye uko kiri kandi tukaba dusanga kitazafasha mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa kongo ndetse kitazanafasha guverinoma ya kongo ahubwo icyo icyo cyemezo kigaragaza ni uko leta y'ubwongereza yafashe uruhande ikaba ishyigikiye guverinoma ya kongo kandi guverinoma ya kongo hari ibintu byinshi igomba kubazwa kuri iyi ntambara bikaba rero bibabaje ko igihugu nk'ubwongereza aho kugira ngo gitange umusanzu mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo nk'uko birimo bikorwa n'imiryango y'akarere ko muri afurika ahubwo yahisemo gufata uruhande no gufata icyemezo ahubwo cyazatuma cyazadindiza ibi biganiro turimo biriya byemezo byafashwe n'ubwongereza byafashwe ubwongereza buvuga yuko bibaye mu gihe hagitegerejwe ko ibyo bwasabye bishyirwa mu bikorwa mwebwe u rwanda mwiteguye gusubiza ibyo mwasabwe mbere na mbere ntabwo ari ubwongereza bugira icyo busaba ahubwo hari ibiganiro biri muri aka karere ko kugarura amahoro iburasirazuba bwa kongo mu rwego rwa umuryango wa afurika y'iburasirazuba ndetse n'umuryango wa sadec ubwongereza ni igihugu cy'i burayi dufitanye ubutwererane ariko ntabwo ari ubwongereza bugira icyo busaba mu kugarura amahoro iburasirazuba bwa kongo ahubwo icyo tubusaba ni ugushyigikira ibiganiro byo mu karere tukaba rero tubona ko biriya byo guhana biriya bihano ubwongereza bufata bitagamije kugarura amahoro mu karere ahubwo bigamije kudindiza ibiganiro turimo mbere y'ubwongereza habanje leta zunze ubumwe za amerika hakurikiraho umuryango w'ubumwe bw'uburayi ubwongereza bukurikiyeho ibyo bihano iyo bije byikurikiranya gutyo mwebwe nk'igihugu mushyira imbere nk'uko mubivuga umutekano wanyu mwadohora mute kugira ngo ibyo bihano kenshi na kenshi usanga byibasira abaturage bishobore gukurwaho ntabwo u rwanda rushobora kudohora ku mutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyagihugu nk'uko nabivuze dufite ikibazo cy'umutekano ku mupaka umutekano wugarijwe n'izi ngabo za kongo zifatanyije n'ingabo z'amahanga za barundi ingabo za drc ndetse abacanshuro b'abanyaburayi nubwo bagabanutse umutwe w'abajenosideri fdr n'indi mitwe y'abazarendo kandi ibyo ngibyo bikaba binakurikira imvugo yo guhirika ubutegetsi bwo mu rwanda yavuzwe na perezida shitegeti inshuro nyinshi rero ibyo ngibyo ni byo bituraje inshinga kurengera umutekano w'igihugu no kurengera umutekano w'abanyagihugu ibyo ngibyo ntabwo dushobora kubishyira mu kaga ngo kubera imfashanyo z'amahanga cyangwa se isura u rwanda rufite mu mahanga twebwe umutekano w'abanyagihugu nitwe tuzawurengera ndetse n'uko mubyibuka icyenda na kane amahanga ntaho yari ari mu gukiza abanyarwanda ni abanyarwanda ubwabo barengeye abanyarwanda bagakarika jenoside yakorewe abatutsi ubwongereza buravuga yuko bwumva neza yuko mushobora kuba mufite impungenge zishingiye ku mutekano wanyu ndavuga umutekano w'u rwanda ariko bukavuga yuko budashobora kwihanganira ko ibyo mwabigira urwitwazo kugira ngo muvogere ibihugu muturanye ubusugire bw'ibihugu muturanye ntibwubahirizwe ibyo byo mubivugaho iki kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ngira ngo hamaze kuba ibitero bigera nko kuri makumyabiri byaba ibitero cyangwa se kurasa ku butaka bw'u rwanda ejo bundi ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwa mbere hari ibisasu byarashwe ku mazu arenga magana abiri y'abanyarwanda mu karere ka rubavu hapfa abantu cumi na batandatu hakomereka abandi ijana na mirongo irindwi na barindwi ubusugire bw'igihugu ntabwo ari konsepte yakorewe abakongo gusa yakorewe n'ibihugu byose harimo u rwanda rero ntabwo dushobora kumva yuko amahanga avuga ubusugire bw'igihugu cya kongo yibagirwa ubusugire bw'u rwanda rero ibi ngibi nibyo turengera kandi tuzakomeza kurengera
ijwi ry'amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavidewo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa watsapu woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga jya ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo yacu vowa aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi ry'amerika benshi rero mukomeje mubandanya kutwandikira mutubaza ingene mwinjira muri urwo rubuga twasubiye kubashiriraho ingene mu gwinjiramo ja kuri facebook yacu nk'uko tubivuze twarudugije hejuru inkuru vyanditseko ingene mushobora kugwinjiramwo mu mvugo ya vuba y'abajene canke abakiri bato bavuga gupininga twabipininze hama muraza kubibona ariko baratubaza bamaze kuruja ko bibaza nimba vy'ukuri bafise umutekano mu gufata ifoto iriko kugira ngo ushobore kwinjira n'ijwi rya amerika urayifata hama ikakwinjizamo utayifata ko naho ufyonda kuri iyo linki hamukinjira umutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe byose ntacu biba niwamara kwinjiramo nta n'umwe ubona nimero yiwe kandi nawe nta nimero yawe babona ufise icyo uvugira muri urwo rubuga nta n'umwe yemerewe kuruvugiramo tubaha amakuru gusa icyumviro cyawe kugira ngo ugishikirize haba ikijyanye n'inkuru tuba twaguhaye utuja kuri facebook yacu vewa radiyo yacu ubwo butumwa ukabucishaho rero urwo rubuga ruratekanye nta mabanga yawe ya telefone ashobora gutuma ajya hanze kubera wagwinjiyemo amakuru yacu rero duce tuyabandaniriza ku burundi ingabo z'u burundi zahora mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri somaliya zishobora kuzotahuka vuba ni nyuma y'uko uburundi na somaliya bitumvikanye ku gitigiri c'abasirikare bazoba bari mu nteko nshasha z'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ikibazo c'igitigiri c'inteko nico conyene none coba gitumye izo ingabo z'uburundi zitahukanwa mugenzi wacu frederic nkundikije yabibajije ambasador fred ngoga gateretse umwe mu bahanuzi bakuru mu biro vy'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ku bibazo bijanye na politike n'umutekano ejo harabaye inama y'abashikiranganji b'ibihugu byarungitse inteko muri somaliya kugira ngo bumvikane kuri ibyo bitigiri je ingabo zoza muri muri misiyo nshasha igihugu c'uburundi rero cari cyasabye yuko bubaha nk'ibihumbi bibiri ingabo zishika ibihumbi bibiri kugira ngo zizoshobore gukora akazi neza kandi zinakingire n'izindi ngabo zazo ziba ziri muri somaliya mugabo rero leta ya somaliya yo yavuga ngo ishobora gutanga gusa mu gihumbi hanyuma rero ntibashoboye kumvikana kuri ivyo bintu hanyuma ubumwe bwa afurika nabwo buriko buragerageza gutorera inyishu ivyo bintu batumvikanye kugira ngo turabe yuko ibintu bishobora kugenda neza muriko muvuga ko ico kibazo gishobora gutorerwa inyishu kirashobora gutorerwa inyishu kuko baracabandanya ba, ba, baganira mugabo batumvikanye ndabona yuko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ingabo z'uburundi ziba zotaha muri muri mu burundi mu gihe batokumvikana ingabo z'uburundi zizotaha mu burundi canke zirafise ahandi ibindi bihugu bishobora kurungikwamwo gucungera umutekano oya tutaha mu burundi hanyuma babatumye ko mu kindi gihugu kuko barakoze neza cyane rwose muri somaliya urabona bahamaze igihe kitari gitoyi kandi n'ibyo bakoze ni ibintu bigaragara barabohoye ibisagara byinshi ubundi somaliya hasa nk'ukumenga umutekano kuragaruka buhoro buhoro rero urumva bo barakoze icyo bagomba gukora gusa nuko nyine batumvikanye muri isiyo nshasha ibitigiri mugabo nibaza yuko ibyo bakoze ari akazi gashimwa bose mu gihe ako kazi kuba gashimwa abantu benshi ntibumva igituma leta ya somaliya eka na leta y'uburundi batokumvikana ku bitigiri by'abasirikare uburundi bo bashaka kongerezwa hariho n'ibindi bintu biba biri inyuma yabyo hariho ibindi bintu ibihugu biba biriko biriyumvira ntawe ubizi mugabo ico nzi gusa nuko twebwe nk'uburundi twame dufasha aho dukenewe mugabo gufasha naho birafise ukuntu bikorwa ni kuraba yuko tudashira ingabo zacu aho bashobora kuzugirirwa ibyago rero urumva turaca kumvikana ni ibintu bisanzwe yuko ubu muntu arataha agasubira iwabo hari ikibazo cy'uburyo bwobwo coba kiriho cyane cyane ku byerekeye ka umutahe ufasha muri ivyo bikorwa byo gucungira umutekano yego hari ikibazo gikomeye cyane rwose kuko naho twokumvikana kuri ivyo bitigiri iyi misiyo nshasha ntigifise uburyo nk'uko izindi zari ziwufise urumva rero hariho ikibazo gikomakomeye tugomba gukemura mugabo ako n'akazi ka union africaine niko kazogomba gushaka amafaranga iyo misiyo mugabo uko ibintu bimeze ubunye biracyagoranye hanyuma ndibaza mugabo yuko mu misi iza union africaine izotuma ko inama y'ibihugu ishobora gufasha iyo misiyo mugabo gushika ubunye haje ari ico kibazo gikomakomeye
tuje dusubira muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gisagara ca goma muri teritwari ya nyarigongo aho ata muntu n'umwe asigaye mu ikambi zari zisanzwe zicumbikiye abakuwe mu vyabo n'intambara mu ikambi zari nini kurusha izindi nka rusayo ijwi rya amerika ryagendeye abari baririmo bose barahavuye basubira iwabo jimmy shukurani bakomera yadutegura ino nkuru inkambi ya rusa burasirazuba bwa Kongo yari icumbikiye abakuwe mu byabo barenga ibihumbi ijana bari barahunze intambara baturutse muri teritwari za Masisi Rucuru no mu gice kimwe cya Walikale ukigeraho iyi nkambi yabarizwaga muri lokalite ya Karambi ntabwo ushobora kubona ihema cyangwa inzu yari ituwemo mbese ku muntu utahazi biragoye ko yamenya nimba aha hantu harigeze guturwa n'ibihumbi by'abantu kandi begeranye amasashe menshi n'ibishwangi by'imyenda n'amahema anyanyagiye hirya no hino nibyo bigaragarira amaso gusa abari barakuwe mu byabo bari bacumbikiwe muri iyi nkambi basubiye mu bice baturutsemo bitewe n'uko ubu havuga umutekano nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu bamaze iminsi bayobora ibice byinshi bigize intara ya Kivu ya ruguru mu nzira werekeza muri aka gace kahoze kabarizwa muri iyi nkambi ubona ko urujya n'uruza rwagabanutse cyane ku buryo kubona moto uteguherekeza bitoroshye tukihagera twahasanze abaturage barimo gusana amazu yabo bamwe barimo kubaka abandi basana ibibanza byabo mbere y'uko bahubaka bwana tuombe binamungu ni umuturage dusanze arimo kurundarunda amabuye mu kibanza cye avuga ko cyari gituwemo n'impunzi yabwiye ijwi rya amerika ko kuva aho izi mpunzi zisubiriye iwabo ubuzima ku baturage bakavukira ahangaha butangiye kugorana Ah, maisha baada ya wakimbizi kuondoka hapa, sie watu wa huku tunateseka sana juu sasa walikuwa huku tulikuwa pata kwa msaada tunapata kuva aho impunzi ziviriye ahangaha ubuzima ntabwo bumeze neza ubwo izi nkambi zari ahangaha amashyirahamwe mpuzamahanga yageraga aha bakaduha amazi bakatwubakira n'ibikorwa remezo icyo gihe yemwe n'akazi karabonekaga ariko ubu ngubu ntabwo bicyoroshye nk'uko byari bimeze yego hari icyahindutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ntabwo akazi kakiboneka impunzi zikiri ahangaha wacuruzaga ibintu bikagenda kandi bikagurwa cyane ibintu ubu ngubu bidashoboka na gato kugira ubuzima bube bwiza ni uko ibindi bice bikirimo umutekano muke warangira ibintu bigasubira mu buryo Ya kurudia juu ma- yani maisha nzuri ikuwe ni hali tu kukuwa abie hali ikikuwa abie na vitu yote napasha kuwa sawa ku rundi ruhande bamwe mu baturage ba hano muri gurupe ya rusayo bavuga ko ubwiyongere bw'inkambi z'impunzi bwari bwarateye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku isoko ndetse n'umutekano muke muri teritwari ya nyiragongo cyane cyane mu nkengero z'inkambi amani jonas ni umwe muri bo hapa hali iko bie sagiza iko tu bie paske sie tulikuwa tunaishi jua kupata ka kiazi ubu dushobora kuvuga ko ubuzima ahangaha bumeze neza nubwo atari cyane kuko ubwo inkambi zari ziri ahangaha twari twugarijwe n'umutekano muke ndetse n'ibeyi ry'ibiribwa ryarazamutse cyane kubera ko impunzi zaguraga cyane ndetse zikanagurisha ibyo zahembwe ubu ngubu ahangaha nta masasu tucyumva kuko amabandi yose yarazaga akihisha mu nkambi nubwo abantu bamwe batabibonaga ubona ko aho impunzi zigendeye ubuzima bwacu bwahindutse nubwo hakiri imbogamizi ubu navuga ko kuri twebwe akazi karimo kugenda neza nubwo atari cyane kazi inaendelea mzuri paske tuko napata kwetu ka kisorori mimi haiko kawaida nubwo impunzi nyinshi zasubiye iwabo hari undi mubare w'abaturage bari basanzwe babarizwa mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo bahitamo kwishyira hamwe bubaka inkambi ntoya mu gipangu kiri hafi n'ahahoze inkambi ya rusayo umuyobozi wabo yatubwiye ko aha hari imiryango igera kuri mirongo inani n'ebyiri bavuga ko impamvu batarimo gutaha ari ukubera mu bice baturukamo havugwamo imirwano aba banyekongo bavuga ko kugeza ubu nabo badashimishwa no kuba abandi barabashije gutaha bo bagasigara mu nkambi bavuga ko babayeho nabi ifamiye dakey ni umuntu wadutije aho kuba turi bitewe n'uko inkambi za- zasambutse twewe tubura aho twaje uwahunze uturutse he je naturutse aho bitaga ingungu muri famandu ya mbere za remeka za gatoyi iyo hari imirwano rwose niyo mpamvu ntasubirayo bitewe n'uko hari imirwano nta nta mutekano guhari ubusanzwe wowe wabaga mu yihe nkambi nabaga muri rusayo de extension ingambi twari turimo zagize gusenya natwe niko kugura aho twaje tu- twifuza kubonana nari muri rusange eh, bahari abayobozi bahari n'abamapariseri barasaba ubuyobozi bwa m makumyabiri na gatatu buyoboye intara kubafasha gusubira iwabo twasaba ubuyobozi buriho ngo turebe ko uturere tw'iwacu twafungurikana neza mbese bakatubohoza nk'uko babohoje ahandi tukumva yuko hagize umutekano natwe tukabona tugataha Eh, haracari umutekano mukeya abo bazarendu bamwe baracari mu mashamba bihishe mu ndoki no mu- no mu mashamba ubwo turebaga gusubirayo tugasanga nari bimwe na bimwe tuzaba twijanye mu muriro kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru twari tutarabasha kubona ubuyobozi bwa m makumyabiri na gatatu ngo twumve icyo buvuga kuri ubu busabe bw'izi mpunzi bwana oscar balinda umuvugizi wa m makumyabiri na gatatu yatubwiye ko aza kutuvugisha ahugutse kuva umutwe wa m makumyabiri na gatatu wafata umujyi wa goma n'ibindi bice byinshi bya teritwari za masisi na rucuru wakomeje guhamagarira abaturage bari mu nkambi z'impunzi gutaha bagasubira iwabo ku wa kabiri w'iki cyumweru umuyobozi w'intara washyizweho na m makumyabiri na gatatu bwana bahati musanga erasto hamwe n'abo bafatanyije kuyobora yerekeje mu mujyi muto wa sake muri teritwari ya masisi mu rwego rwo kureba uko abatashye babayeho mu butumwa bwe uyu muyobozi yumvikanishije ko m makumyabiri na gatatu idateze kuva mu bice yafashe ahubwo ko izakomeza kurindira umutekano abasivile bari aho imaze kwigarurira n'aho itarabasha kugera ubusanzwe mu mujyi wa goma habarizwagamo inkambi eshatu nini arizo bulengo kimashini na wtm sepake zabarizwaga muri karitsiye ya lac ver muri komine ya goma ndetse n'inkambi ya dgda yabarizwaga muri karitsiye ya mugunga komine ya karisimbi
Jimmy Shukrani bakomera urakoze iyo nkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika barashobora kuyisanga kuri Facebook yacu VOA radio yacu ariko na video aho watweretse uko vyifashe muri ko muratwumva rero mushobora gukubitizayo akajisho mukabiraba duce dusubira ku nkuru twari twahereye ko mu gice ca mbere cano makuru y'inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru yo mu rwa Jeva w'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi iri kwibera muri Afrika y'Epfo co kimwe rero no mu nama y'abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'uwo murwi yabaye mu ndwi heze Amerika ntiyitabiriye ku rwego rwo hejuru muri izo nama mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Onesphore Minani akurikirana hafi hafi politiki n'ubutunzi cyane cyane ku mugabane wa afurika ari idurban muri afurika y'epfo aravuga uko abona abanyafurika y'epfo bariko barakurikirana iyo nama y'abashikiranganji bajeje ibigega mu bihugu mirongo ibiri bitunze gusumba ibindi n'ibindi biri mu nzira y'iterambere muri make mu gihugu cya afurika y'epfo aho inama iriko irabera nk'uko yatanguye ku ndwi iheze abanyagihugu baho barayikurikirana bongera bavuga ku bijyanye hagati y'imigenderanire ya afurika y'epfo na amerika na cyane cyane bivanye y'uko inzego zapfuza guserukira leta zunze ubumwe za amerika zitashoboye gushika muri iyo nama ubu igice kigira kabiri hakaba bubaye bugira kabiri leta zunze ubumwe za amerika zidashoboye kwitabira iyo nama rero uri kurumviriza urumva abanyagihugu bavuga yuko ko hariho ikintu kitagenda neza hagati y'ibyo bihugu bibiri bakanasaba yuko leta yogerageza gukoresha inzira za diplomasi na cyane cyane ubuserukizi bwa afurika y'epfo muri leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'umushikiranganzi w'imigenderanire n'ibindi bihugu kuba igihugu cya afurika y'epfo nico kiyoboye umugwi G20 muri uyu mwaka wa 2025 mwariko muravuga ko imigenderanire itameze neza hagati ya Amerika na Afrika y'Epfo ibibazo ashaka gushira imbere ni ibibazo uh, biri ku nyungu z'ibihugu bikenye biri mu nzira y'amajambere nk'ivyerekeye gushiraho imitahe ibihugu bitunze gushira imitahe muri ivyo bihugu kugwanya ihindagurika ry'ibihe hamwe no korohereza amadeni y'ibihugu bikenye kuba Amerika ititavye ku rwego rwo hejuru iyo nama kandi tuzi ko ari igihugu c'igihangange gifise igihagararo gikomeye cyane n'uruhara mu nzego zitanga amafaranga nka banki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga fmi murabona hari ikintu kizova muri iyo nama amerika itarungitse ubuserukizi bwo hejuru ego cyane harashobora kuvamo ikintu gikomeye kuko uwumvirije ingene abaserukira imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri afurika y'epfo hamwe n'ayandi masosiyete sivile mu gihugu cya afurika y'epfo uriko wumviriza ibyo bashikiriza ku ruhande rwabo baravuga ati ubu koba ari akaryo gasasa bivanye n'ingingo zimwe zimwe zagiye zifatwa na leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane ku gihugu cya afurika y'epfo hamwe n'ibindi bihugu mu kugabanya imfashanyo cyangwa mu kuduza amataga baca bavuga yuko afurika usanzwe ari umugabane wifise kandi ufite ubutunzi ufite n'abantu baciye ubwenge ariko bakavuga ati yuko yari ikwiye kuba abantu afurika ikikangura ubu bagatangura gukoresha ubutunzi bafite hama bakagwanya igiturire ni ukuvuga ruswa kugira ngo afurika ibungabunge ubutunzi bwanyu ibashe kwikemurira ibibazo bijyanye n'ubutunzi batarinze kwizera inzu bibonekana yuko bivanye n'ukuntu leta zunze ubumwe za amerika zafashe ingingo ku bijyanye na afurika na cyane cyane na afurika y'epfo bibonekana yuko afurika basaba yuko zohindura ingendo na cyane cyane mu by'ubutunzi ni mu by'intwaro no mu kurwanya igiturire kugira ngo afurika ibashe kwisuganya mu bintu byinshi ikeneye ndabashimiye murakoze murakoze kandi murakoze kutwakura
Onesphore Minani rero yavugana na mugenzi wacu Fidel Niyongabo Onesphore ari Durban muri Afrika y'Epfo hariko harabera inama y'ibihugu 200 bitunze gusumba ibindi hamwe n'ibiri mu nzira y'iterambere biri mu murwi wa G20 ninga rero amakuru yacu aciye agarukira uh, no munsi ku mugoroba ariko imbere yuko ndabasezera ngende nongeye kubatumira kwinjira mu rubuga rwacu rwa WhatsApp ushobora kwibaza ati ndagwinjiramo gute twabigushiriye ko kuri Facebook yacu Jacko uri muri kuri Facebook wandike VOA radio yacu yacu hanyuma ingene winjira muri urwo rubuga uraza kubisangaho twadugije inkuru ibanziriza iyindi ngo ibiyo kugira ngo mwinjire amabanga yawe ntahazoja nimero yawe ntiboneka uja muri urwo rubuga atanu umwe akubona kuri yo urisomera amakuru wagira icyo ushaka kuvuga kuri yo twagushikirije ukaja kuri facebook ukabitubwira nta n'uburenganzira ufite bwo kwandika kugira ngo ntihagire bamwe n'abandi bafata amanimero y'abandi no ngaha rero duciye dusozera amakuru yacu uno mugoroba kuri mikoro ya Lidiane Ninahazo yakoze Nadia Tahana Engineer John bari kumwe muhinga bw'ivyuma Edir Rwema yaraduhagarikiye nawe nyene yakenuye twemi twifurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu aho butarira umunsi mwiza